Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni ku gatanu itariki zibiri z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na federika nkurikije
imyaka yari igiye kuri itanu dutegereje byari ibintu nyine twumva twaratangiye gucika nk'intege ariko twishimye cyane turi buba dufite icyizere y'uko hari ikizava muri iyi gahunda batangiye uyu ni leya karegeya umutambukanyi wa nyakwigendera patrick karegeya yagandaguriwe mu gisagara ca johannesburg muri afurika y'epfo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye urubanza rwahoze akorana na sosiyete y'umunyamatungo rujugiro turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka dutega amatwi mu mugenzi wacu aloyize bigirimana agiye kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwaramutse neza aloyiza umwanya ni wawe mwaramutse frederic ndamutse n'abaduteze amatwi perezida wa zimbabwe emerson munangagwa avuga ko hari ishyirahamwe ryo muri australia riheruka gutora igitoro ku rubibe zimbabwe ihana na mozambique ariko nk'uko umenyesha makuru Columbus Mavunga ari harare ayivuga ngo abanonosoye iby'ubutunzi bavuga ko hakiri kare ko Zimbabwe yonezegwa umushikiranganje wa Zimbabwe ajejwe amasoko ntanganguvu Winston Chiba Chitando avuga ko ibyo bitoro na gaze biri ku birometero kwadrato amajana abiri kandi ko ari ubutaka bunini burimo ibitoro butowe muri afurika gushika iki gihe kitando yavuze ko ibikorwa byo gucukura ibico gitoro bizotangura hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aya makuru atangajwe mu gihe zimbabwe kiri mu bihe by'ubukene bw'ibitoro kandi n'ubukene bw'ibindi biribwa byankenerwa abanyagihugu bakeneye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump aragaragara ko afise ubwoba kubimukira batagira ibyangombwa bibemerera kuba mu gihugu ni mu gihe hasigaye iminsi mike ngo mu ndwiza haba amatora y'abashingamateka kandi asa n'ugamije gukomeza amategeko ku basaba ubuhungiro aha muri amerika uwo mutegetsi wa amerika ejo kuwa kane yavuze ko ku kibazo ca bimukira ko bigaragara ko arico agira yisunge mu bikorwa vyo kwiyamamaza ku ruhande rw'abo mu mugambwe w'abarepublikani mu matora yo ku munsi wa kabiri mu bikorwa byo kwiyamamaza muri leta ya florida ejo kuwa gatatu perezida trump yashikirije ko abademokrate bagomba kuba mu gihugu ibwirizwa shingiro riha uburenganzira abana bavukiye muri amerika bagaca ubwo nyene bitwa abenegihugu Trump muri iyi ndwi yavuze ko ashobora kandi guhindura iyo ngingo mu gusinya itegeko rya perezida ariko abahinga mu mategeko bavuga ko iyo nzira ishoboka ari uku bavuga ko iyo nzira ishoboka ari uko bibiri kuri bitatu by'abashingamateka babyemeje canke atari uko hagatumwa ko inama rukokoma y'amareta yemejwe n'ibice bibiri kuri bitatu vy'amareta mirongo itanu yose agize leta z'ubumwe za amerika ibihugu biri mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu ejo kuwa kane byaremejereje hamwe guhagarika ibihano by'ubutunzi byari bimaze imyaka irenga mirongo itanu byarafatiwe igihugu cya cuba bishyigikiwe kandi na leta z'umwe za amerika na israeli inama ya onu yemeje iyo ngingo ku majwi ijana na mirongo umunani n'icyenda leta z'ubumwe za amerika hamwe n'igihugu cya israeli byo byagomba ko ibyo bihano bibandanya ibihugu birenga mirongo itatu na bitandatu hamwe n'amashyirahamwe yo mu ntara batanguye ibiganiro kuva ku munsi wa gatatu birangira ejo kuwa kane habaye amatora benshi bavuga ko ibyo bihano byari biteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu yemejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu nyine onu leta ya afghanistan irabandanya gutakaza uturere ku barwanyi b'abatalibani nk'uko byashyikirijwe n'umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika bwo kwivuna abansi mu kuvuga kandi ko eh, afghanistan ubu igenzura ibice mirongo itanu na bitandatu gusa kwijana by'amadistrikte y'igihugu ibi bitigiri byerekana ko umukenyuro wafashwe na perezida donald trump wa amerika ku gihugu cya afghanistan haraheze amezi cumi n'ane ngo nta nyishu watanze ku ntambara hagati ya Amerika n'abatalibani abategetsi ba leta z'ubumwe za Amerika n'abatalibani bari mu biganiro vy'ibanze mu ntumbero yo guhagarika intambara imaze imyaka cumi n'indwi ariko nta kiboneka kirava muri ivyo biganiro kuko intambara gushika kibandanya urunani mpuzamakungu rurongowe na leta z'ubumwe za Amerika rubandanya gutera amabombe mu gihe vyobandanya uko bimeze ubu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani uwo bubaye umwaka urwo runani mpuzamakungu rutemwo amabombe y'indege menshi kuva iyo ntambara igitangura nayo muri turukiya umushikirizamanza mukuru w'ico gihugu avuga ko umumenyeshamakuru jamare kashogi yishwe yanizwe acinjira muri konsila ya arabiya sawudite isitamburu muri turukiya nyine ni imbere y'uko umubiri wiwe ukatwamwo ibice ivyo vyashikirijwe n'uwo mushikirizamanza mukuru wa isitamburu ifurane fidane bibaye mu gihe igihugu ca turukiya kiriko kirasaba arabiya sawudite kohereza abantu cumi n'umunani baregwa kugira uruhara kwigandagurwa rya kashogi mwomenya ko kashogi yinjiye muri konsila ya arabiya sawudite mu gihugu cya turukiya hari ku igenekerezo rya kabiri ukwezi kw'icumi turangije akaba yari yinjiye gusaba impapuro zimuha uburenganzira bwo kubakana n'umunyeturukiya yitwa hatise senzige ariko ntiyigeze asohoka iyo nyubakwa perezida wa turukiya ariwe recep tayipe erdowane yasabye abategetsi ba arabiya sawudite kuvuga uwufise ikiziga cya kashogi
mu kwezi kwa mbere kuza ubushikizamanza bwa afurika y'epfo buzotangura kumviriza abafise ico bazi ku rupfu rwa colonel patrick karegeya yiciwe mu gisagara ca johannesburg mu mpera y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu umutambukanyi wiwe leya karegeya avuga ko yashimye iyo ngingo mu kiganiro yahaye mugenzi wacu diane nininahazwe ni ibintu byadushimishije cyane tuzi neza ko ubutabera bwa south africa bukoresha ukuri urabona imyaka yari igiye kuri itanu dutegereje byari ibintu nyine twumva twaratangiye gucika nk'intege ariko twishimye cyane turi buba dufite icyizere y'uko hari ikizava muri iyi gahunda batangiye muravuga yuko imyaka yari igiye kuba itanu murindiriye ataco murumva hari uruhara mwoba mwaragize kugira ngo iyo ngingo y'umucamanza mukuru yafashwe uno munsi ihebe ize nubwo muvuga ko yari yaratevye hari byinshi twakomeje gukurikirana ntabwo twicaye kandi kuko tuzi nyine ko uh, ari kesi iri high profile na, na south africa ntibari babiretse ariko twagomba gushyiramo imbaraga zacu ngo dukomeze gukurikirana turebe ko hari icyakorwa none uyu munsi nyine twasubijwemo icyizere kubera ko imbaraga twashyizemo ntabwo zapfuye ubusa ni igiki muri rusange coba caradindije amatohoza carayatebeje kugira ngo inyuma y'imyaka itanu ntihagire ikiba kirakoreka ni ukubera nyine ko kesi iri hayi kandi iri hagati y'ibihugu urumva ibintu birimo leta ebyiri kandi namwe nk'uko mubizi za leta ziba zifite byinshi zireba ariko navuga yuko baravuga mu cyongereza ngo justice delayed is not justice denied ntabwo bigeze batwangira ko bidakunda ku gihe cyose batwizezera ko babiriho babikora so nibaza ko hari impamvu nyinshi zatumye bitinda yuko hari byinshi bakora kandi bashaka no gushishoza cyane kugira ngo ntihagire ikintu cyose kizabamo amakosa icizere mufise kuri ino saha tuvugana kingana gute kuri urwo rubanza icyizere dufite ni uko ubushinjacyaha butubwira yuko ugomba kubona abatemwe bahagije n'abadahari bashaka kugira ngo batumize twizeye ko bazakora ibishoboka byonyine kuba babitangiye biratwereka ko hari ikizakorwa kandi genda ashimira cyane leta ya south africa kuko nzi ko ubutabera bwabo butajegazezwa ibyo rero bikaba byaduhaye icyizere nyine akaba ariho dutegerereje nta gisubizo dufite ubu twatanga ariko tuzi neza yuko igisubizo kiri mu nzira kandi kizaba ari igisubizo gifatika hari amakuru mufise kuri mirongo itatu bazosura muri urwo rubanza bagatanga ubuhamya bazaba bagizwe ahanini n'abandi ibyo ngibyo ndumva mwabibaza umuroya wacu niwe ubizi hari abahari hari n'abadahari ariko turizera igihe baduhaye ko abo bose batekereza ko bazaba babonye madama leya karegeya umupfasoni wa nyakwigendera colonel patrick karegeya tubashimire kuri kano kanya muhaye ijuru rya amerika murakoze namwe
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
mu rwanda ejo ku munsi wa kane sentare nkuru yaraburanishije ikirego cyatanzwe na kanobayire thierry yahoze ari umucungamari uruganda leaf tobacco company limited rw'umunyamatungo tribert ayabatwa rujugiro ni inkuru ya asumta kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ari i kigali mu rwanda mu iburanisha ryo kuri uyu wa kane uhagarariye kanobayire thierry wahoze ari umukozi mu ruganda rwa rujugiro rukorera itabi bugande ariwe watanze ikirego ko yibwe amadolari miliyoni ebyiri metre james nuwagaba yasobanuye impamvu uwo yunganira yareze asaba guhagarika kurangiza urubanza leta yatsinzwemo na emili rwasamanzi igategekwa kumusubiza ibihumbi magana abiri by'amadolari metre nuwagaba yavuze ko impamvu ya mbere ari uko ingingo z'amategeko zemerera kanobayire gutanga ikirego cyihutirwa gihagarika guhagarika ko rwasamanzi yakwishyurwa ibihumbi magana abiri by'amadolari kuko hari urubanza yareze atambamira icyemezo cy'urukiko rukuru ngo umwanzuro rwafashe wo gusubiza rwasamanzi ibihumbi magana abiri by'amadolari uyu munyamategeko asobanura ko hari ikindi kirego cy'urubanza nshinjabyaha uwo yunganira yareze rwasamanzi miri avuga ko yamwambuye ndetse anasaba indishyi z'akababaro kandi urubanza rukaba rutararangira indi ngingo uwunganira kanobayire yavuze ngo ni uko igihe hariya amadolari ibihumbi magana abiri byasubizwa Emile Rwasamanzi nk'uko urukiko rwabitegetse hazabura ubwishyu igihe yaba atsinze urubanza nshinjabyaha aregamo indishyi no kuba yarambuwe miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana abiri mirongo inani na bine by'amadolari y'amerika ku ruhande rw'abaregwa metero rwagatare janvier yavuze ko batunguwe n'imvugo z'urega uyu munyamategeko wunganira rwasamanzi yasobanuye ko kanobayire atanga ikirego tariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa munani bibiri na cumi na gatandatu yavugaga ko amafaranga yambuwe yari aya sosiyete rafu tobacco commodity limited yanditse mu gihugu cya uganda kandi ko iperereza bakoze basanze iyo sosiyete ari iya tribera y'abatwa rujugiro n'abandi bantu babiri bityo ngo ntaho amazina ya kanobayire agaragara mu bayishinze metere rwagatare yakomeje asobanura ko kanobayire yari umucungamutungo muri iyo sosiyete akibaza impamvu yatanze ikirego mu izina rya sosiyete kandi ntanagaragaze icyangombwa cy'uko arega mu izina rya sosiyete yavuze ko yunganira mu rubanza emiri rwasamanzi nta na hamwe bavuga ko amafaranga leta yategetswe kumusubiza ari aya kanobayire etiyeri metere rwagatare agasobanura ko nta sano na mba riri kuri ariya amadolari na kanobayire bityo ko nta bubasha kanobayire afite bwo gutesha agaciro icyemezo cy'urukiko uyu munyamategeko yanunzemo ko ikirego gitambamira urubanza kitabuza irangiza ry'urubanza metere rwagatare yasabye ko amadolari ibihumbi magana abiri asubizwa nyirayo wayatsindiye kuko na leta yayafatiriye ikimara gutsindwa itigeze ijurira uhagarariye leta yavuze ko batajuriye kuko babuze ikimenyetso ariyo nyandiko mvugo yo gufatira ariya mafaranga gusa asobanurira urukiko ko nyuma ya polisi yavuganye na polisi mpuzamahanga ko hari umuntu wibwa amafaranga ariwe kanobayire thierry bityo ko ayo mafaranga yafatirwa kugira ngo atazakoreshwa igihe kanobayire yatsinda akazabura ubwishyu metere rwagatare wunganira uregwa yabwiye urukiko ko ubundi inyandiko ifatira ayo mafaranga yagombaga gukorwa ku kanya polisi igifatira ayo mafaranga ko inyandiko yaje kuboneka nyuma y'imyaka ibiri idakwiye kwemerwa urukiko rwanzuye ko ruzatanga umwanzuro warwo tariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi na kumwe intandaro y'uru rubanza hera mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ubwo emili rwasamanzi yafashwe na polisi afatwa mu bihumbi magana abiri by'amadolari ayamburwa na polisi ndetse aza no gufungwa ashinjwa n'umukontabure wa tribe rujugiro wakoreraga uruganda rwe mu buganda ko yayamwambuye nyuma y'igihe gito uyu rwasamanzi yaje gufungurwa cyakora ntiyasubizwa amadolari yari yambuwe mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani rwasamanzi yaje kwiyambaza urukiko rukuru arega polisi y'igihugu kuba yaramwambuye yarambuye umutungo nta mpamvu urukiko rukuru rwaciye urubanza mu kwezi kwa kane rutegeka polisi gusubiza amadolari ibihumbi magana abiri yari yarambuye rwasamanzi kugeza ubu uyu akaba atarabona amadolari ye asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
abamenyesha bakuru mu bihugu vya EAC baratinya gukora ku mabi y'abategetsi nko kunyuruza itunga rya leta canke guhonyanga gateka kazira muntu biremezwa n'ishirahamwe rihanira kubahiriza agateka kazira muntu Human Rights Watch muri iki gihe iryo shirahamwe ririko rirekana ku isi hose isinema yitwa All Governments Lie ni ukuvuga ngo amaleta yose arabesha yakozwe n'abamenyeshamakuru b'abanyamerika ni inkuru ya eloge wirika neza ari i nairobi mu gihugu cya kenya
There's only two types of reporters. There's those who care and those who don't.
iyo rero isi y'amasaha abiri n'iminota mirongo itatu n'itanu ahanini yerekana amajambo y'ukwivuguruza yagiye akoreshwa n'abategetsi ba amerika ku vyerekeye intambara zo muri iraq afghanistan na siriya hamwe n'ikibazo c'abimukira bava mu gihugu ca mexique kuri abo bimukira iyo rero isi yerekana ukuntu abatari bake muri bo bahambwe mu binogo rusangi mu rugendo rubakura mu gihugu cabo bashaka kwinjira rwihishwa muri leta zunze ubumwe za amerika ariko itangazamakuru ntiribikoreko cane inerekana ukuntu ibinyamakuru harimo za televiziyo zihambaye zo ku isi mu bihe bitandukanye vyagiye bikwiragiza ubutumwa bw'abategetsi ba amerika kandi bwarimwo ibinyoma Human Rights Watch yemeza ko mu bihugu bitari bike n'akarere ka yase karimwo abanyamakuru bakunze gutanga amakuru ashikirizwa n'abategetsi ata amatohoza babanje kugira ahanini kubera itangazamakuru rifiswe mu minwe n'amaleta abakunzi bayo canke abantu bigeze kuba mu buyobozi bagifitaniye ubucuti n'abatwara umuhinga mu bijanye no kumenyesha amakuru akaba n'umwigisha muri za kaminuza atanazi karayenga yabwijwe rya amerika ko hari n'izindi mvo iruhande y'izo usanga ubuhinga bwo kumenya kwandika neza cyangwa kuvuga neza cyangwa kugira amaporogaramu meza ya televiziyo yerekeye ibisata byinshi by'ubuzima mu bihugu byacu ubwo buhinga ntabwo bafise cyangwa bafise buke cyangwa bamwe ntibanabwize na gatonya ikindi gitera amakenga abantu benshi baba mu bihugu byacu ni uko iyo babonye ikimenyesha makuru iradiyo televiziyo site interineti kenshi abantu bashwiye batsimbe niba ari inyuma ya kiriya kintu naho ushobora ikimenyesha makuru cigenga canke televiziyo yigenga abamenyesha makuru cane cane baratinya bagira ati ubwo barya abantu bitwa ngo ni bene co inyuma yabo nta leta zirimo ariko felix wangari umunyamakuru wo muri kenya asanga igihugu ciwe gisa n'ikigerageza mu karere kwa hivyo hata hapa kenya unapata watu wengi unasikia watu wanatuita githeri media kwa sababu ahagira ati no ngaha muri kenya usanga abantu benshi batwita githeri media kubera ntidutanga zirya nkuru abantu baba bakeneye kumenya zishira habona ibintu abategetsi bamwe bamwe n'abandi bantu bakomakomeye bashaka ko binyegezwa rero bituma abantu benshi batakaza icizere mu nkuru zisohoka ariko twovuga ko kenya nubwo tutifashe neza cane uravye ibindi bihugu nka tanzania uburundi n'u rwanda dufise ubwigenge gato bwo kugira amatohoza no gusohora inkuru ze zerekana ibinyegejwe mugabo abantu benshi baratinya kuko ubwiza ayo matohoza inkuru igasohoka usanga habakubwiye ngo turakwica abandi nabo ngo ntuzokongere gukora bene izo nkuru ubwo rero hari abantu benshi badashaka ko izo nkuru zabo zinyegejwe zija habona uca usanga abanyamakuru benshi batinya utapata wanahabari wengi wanaogopa karayenga nawe asanga abamenyesha amakuru hari ibindi bintu byinshi bareka gushikiriza kandi bifitiye akamaro abanyagihugu ubiravye twatwawe na politike usanga ibivugwa vyinshi ari politike usanga vyinshi bivugwa vyandikwa vyerekeye abakuru b'ibihugu aho bagiye ivyerekeye amaleta abahinduwe abakombewe abinjiye ariko ugasanga ivyerekeye ubuzima bwa misi yose ubuzima bw'abantu bw'abanyagihugu nko kudandaza kwiga kwivuza kujabuka hakurya kuvuza umuzika gutegura akazoza k'abantu k'abana bacu gukingira ibidukikije kumenya ingene amabanki akora ibyo byose ubwo buhinga bwose ugasanga ni gake ruvugwa ni gake babyandikako ni gake usanga hariho abantu babinonosoye kandi babikurikirana kandi babiryosha kugira abanyagihugu babisome babyumve baryoherwe babikurikirane I'm amused at people who claim that the governments don't lie. Really? You know human beings that never lie? Of course they lie!
uko umwaka utashe amashyirahamwe ahanira agateka k'abamenyeshamakuru yemeza ko uwo mwuga utorohereza na gato abawukora icegeranyo c'ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe hasefu mu mwaka uheze cerekanye ko mirongo itandatu na batanu bishwe mw'isi yose mirongo itatu n'icenda bishwe vyagambiriwe mu gihe mirongo ibiri na batandatu basize ubuzima ku rubuga bari mu duce turimwo intambara mu mwaka uheze kandi abamenyeshamakuru barenga amajana atatu na mirongo ibiri na batandatu barafunzwe bitewe n'inkuru bakoze igihugu c'ubushinwa nico caje kw'isonga cari gifise mirongo itanu na babiri muri bo umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi niwo wahitanye abamenyeshamakuru bake mu kiringo c'imyaka cumi n'ine iheze uwo mwaka gushika mu mpera z'ukwezi kw'icumi abamaze kwicwa ni mirongo itanu na batandatu no mu bihugu vya buraya vyitwa ko vyubahiriza agateka ka zina muntu no gushikiriza ivyiyumviro kuva mu mwaka uheze hamaze kugwa abagera ku ndwi eroje wurikaneza nairobi ijwi rya amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no kuw'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga hari haheze imyaka ine guha impapuro z'umutsindo ku barangije kaminuza n'amashuri makuru bidakorerwa i butare butare rero muri iki gihe iriteguriye kongera kuyakira ni inkuru ya mugenzi wacu yarike bagira ubusa ari mu rwanda ukinjira mu mujyi wa huye wahoze witwa butare mu majyepfo y'u rwanda urakubitana n'ibikorwa by'imyiteguro y'umuhango wo gutanga impamyabumenyi ku banyeshuri barangije amashuri makuru na za kaminuza bibiri na cumi n'umunani haba imbere no mu nkengero za stade huye umuhango uzabera imirimo irarimbanije bamwe barashinga amahema abandi batera intebe ni umuhango uraba kuri uyu wa gatanu ni umuhango ugiye kubera i butare nyuma y'imyaka ine ubutegetsi bwarahisemo kuwimurira mu mujyi wa kigali uretse uyu muhango wo gutanga impamyabumenyi ku banyeshuri barangije za kaminuza wari warimuriwe i kigali hari n'ibigo ibigo by'ubushakashatsi byakoranaga na kaminuza namwe mu mashami yari yarimuriwe i Kigali abakoreraga i Huye bakavuga ko byarushijeho gushyira mu bwigunge uwo mujyi wahoze ufatwa nk'uwa kabiri nyuma y'umurwa mukuru uyu mucuruzi wahoze akorera ubutara n'aho avuka ari mu bahisemo kwimurira ibikorwa bye mu mujyi wa Kigali kuko yabonaga Huye icecetse yirinda ko yahomba byabidutangarije mu kwa gatandatu uyu mwaka cyo kiragaragara nk'umuntu udafite ikindi kintu akora ari ugucuruza ari ugushakisha ubwo wajya muri uyu mujyi wenda byagenda wajya muri uyu mujyi niba nta kindi gikorwa ukora kiguha umusaruro mu rugo nta buhinzi ufite nta bworozi ufite igikorwa ukora ari ugucuruza birumvikana ko ujya kureba ahantu hari abantu hari imikorere icyo cyo nicyo cyumvikana kuri iyi nshuro rero uyu muhango ugiye kongera kubera i butare ni mu ntumbero y'ubutegetsi wo kugira ngo uyu mujyi wakongera kuzamuka mu iterambere kuba kora utwabo n'ibyishimo ijwi rya amerika yahereye kuri kamwe mu tubari gacuruza inzoga mu mujyi wa butare bari mu myiteguro y'ejo ugereranyije nk'uko byari bimeze hano hari harasinzire ariko nabivuga hano muri huye urebye rero niba twiteguye icyo gikorwa cya graduation twiteguye kubona abakiriya benshi baruta ko abo twagiraga niyo mpamvu rero twiteguye gucuruza twiteguye nta kibazo ikorera yari yarahagaze urebye yarahombye cyane ariko ubu ngubu twiteguye ko hari icyo bizongera uyu mukozi wo kuri oasis lodge bacuruza serivisi z'amacumbi aravuga ko kuvana abanyeshuri huye byari byarabateje igihombo kuko akenshi nyine amacumbi nk'aya ngaya abanyeshuri bakunda kuyitabira mu gihe baje kwiga cyangwa se mu kimwe nk'abicumbikira bataba mu bigo nabo usanga akenshi nyine baza baduteza imbere mu rwego rwo kuza gukora nk'amasomo yabo muri iyi minsi bari barajyanye abanyeshuri n'ibigo by'amashuri n'amafakirite amwe n'amwe mwashoboraga kubura abantu burundu burundu cyane rwose ku buryo shambure zishobora kuraramo nk'abantu babiri gusa cyangwa batatu kandi ubundi mbere bahari zaruzuraga nta kibazo turifuza yuko bagaruka rwose bakongera bagasubira muri butare butare kongera igatera imbere ijwi rya amerika tukiri butare twananyarukiye ahazwi nko mu gisaza habarizwa resito bar bwana jean bosco nshimyiryayo ni umuyobozi w'aha mu gisaza rwose ni ngombwa nta muntu n'umwe ufite icyo akora mu bijyanye n'ubucuruzi bw'ibiryo utazacuruza cyangwa iby'ibi byo kunywa twese ubu tuzabona amafaranga hari abatangiye kubabwira ngo mutubikire mutubikire imyanya barayibitse abandi barakora rezerivasiyo baratwishyura baduha vase bamwe twarabaretse bajya ahandi ni amashimwe akomeye pe ntawabura kuvuga ko ibi bikorwa bishobora kuzarengera abari bafite ibikorwa byinjiza amafaranga urugero ni nk'abafite amacumbi bakodeshaga abanyeshuri ndetse na bamwe mu barimu babo bavugaga ko amazu yabo yarimo ubusa uko niko umusaza jean batiste sebukangaga uzwi ku bikorwa by'amahoteli n'andi macumbi muri butare yadutangarije hari mu kiganiro dusangira ijambo mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ko butare nyine ni umujyi w'abanyeshuri barubatse abantu bino za tumba zose ni amahomu nanjye bita amahomu ayo yose burashomera ni shomaje muri ayo mahomu ibyo kandi twubaka urumva twubakiraga iniverisite cyane cyane kandi iyo koko ni ikibazo ku bantu bubatse amazu bakaba kenshi na kenshi hari n'imyenda ya banki bafashe icyakora kwikubitira abashobora gucuruza kuri uyu munsi wo gutanga impamyabumenyi ku barangije za kaminuza uzabera i butare birasa naho bitareba bamwe mu bakoreraga ahazwi nko mu cyarabu kuko bamaze imyaka icumi barafungishijwe imiryango ubutegetsi bwabategetse kubaka amagorofa benshi birabananira kuri iyi nshuro rero bwabonye ko bitagishoboka abafite izari zitarahirima bubasaba kuba bavuguruye nyuma y'imyaka itanu bakazabona kubahiriza igishushanyo mbonera aha twasanze abasudira bahinduranya inzugi n'amadirishya byari bishaje biteganijwe ko abazahabwa impamyabumenyi kuri uyu wa gatanu bagera mu bihumbi birindwi muri kaminuza y'u rwanda ni mu gihe kandi mu mwaka utaha wa bibiri na cumi n'icyenda babarirwa mu bihumbi bitanu byitezwe ko bazasubizwa i huye mu mujyi wahoze witwa butare aha bagira ubusa ijwi rya amerika i butare mu majyepfo y'u rwanda
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe n'abadufasha kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyiza bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.